mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika tuvugira mu burundi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu nshuti banywanyi mwiriwe neza ni thomas kamirindo basuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru dore ingingo z'ingenzi zayo muri malawi abenegihugu barimo barakorera urugomo impunzi ishyirahamwe inuwa advocacy riharanira uburenganzira bw'impunzi rirabyamaganira kure uburyo leta iriko irabikoresha ni uburyo mu by'ukuri bubabaje abantu barakubitwa abantu baranyagwa bagafatwa ku ngufu ibibi biriko birakoreka ni byinshi innocent magambi akuriye ishyirahamwe inuwa advocacy muri malawi mu burundi inoti zishaje zizahagarikwa burundu ejo kuwa gatandatu naho uburusiya bwarashe misile ya kiev umurwa mukuru wa ukraine mu gihe abakuru b'ibihugu bine bya afurika bari bariyo mu ruzinduko aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato cyane mugume hafi amakuru rero tuyahere hirya no hino ku isi nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi uyu munsi uburusiya bwarashe misile mu murwa mukuru wa ukraine kiev mu gihe abakuru b'ibihugu bine byo muri afurika bari bari mu ruzinduko aho ngaho nyine i kiev fidel niyo ngabo yaduteguriye inkuru abo bategetsi b'ibihugu byo muri afurika bariko barondera uburyo bwotuma ingwano imaze hafi y'amezi cumi n'atandatu muri ukraine irangira hamwe no gutuma ibifungurwa n'ibitabizo bishikira umugabane wa afurika na mu gihe abo bategetsi bari muri Ukraine kuri uyu wa gatanu amafirimbi agabisha ibitero vya misile ku mugwa mukuru Kiev yumvikanye mu gihe abo bategetsi bari ku mugwa mukuru akaba ari ikimenyetso cy'ibibazo bafise mu kumvisha impande zigwana kuganira umugwi w'abategetsi baserukiye umugabane wa afurika barimwo abaperezida ba afurika y'epfo senegal zambia n'amazinga ya komor bagendeye ubwa mbere buca igice kiri ku nkengera z'umugwa mukuru wa Ukraine Kiev aho ibiziga by'abasivile byari birambaraye mu mabarabara mu mwaka uheze inyuma y'uko inteko z'Uburusiya zihevye umugambi wo gufata umugwa mukuru zikava muri ico gice kuba abo bategetsi bagendeye ico gice n'ikimenyetso gikomeye kubera habereye ubunyamaswa bwakozwe n'Uburusiya mu kwezi kwa kabiri mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri igihe ico gihugu catera Ukraine igihe Uburusiya bwamaze muri ico gisagara caranzwe n'iyicwa ry'abasivili amajana n'amajana mu mabarabara n'ibinogo byahambwemwo abantu ikivunga byari bitegekanijwe ko abategetsi b'ibihugu byo muri afurika bagendera igisagara ca st petersburg mu burusiya ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu hariko habera ikoraniro mpuzamakungu ryerekeye ubutunzi abo bategetsi bazobonana na perezida w'uburusiya vladimir putin kuri uyu wa gatandatu
hagati aho pologne niho babanje kunyura bamwe muri bo ubwo rero perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa nawe nyine yahanyuze hanyuma indege yari itwaye abashinzwe umutekano we Pologne irayifata byagenze gute Diane Ninazwe arabitubwira indege ya afurika y'epfo pologne yahagaritse yavuye pretoria muri afurika y'epfo mu gitondo ca kare c'ejo kuwa kane yarimwo abantu bagera ikwijana na mirongo ibiri bagwiriyemwo ahanini abajejwe gucungera umutekano wa president Cyril Ramaphosa wa afurika y'epfo amenyesha amakuru n'abandi bari mu murwi wa muherekeje muri ukraine n'uburusiya mu kiganiro kitari gitegekanijwe general wali hut atwari igisata kijeje umutekano mu biro vya president Ramaphosa yahaye amenyesha amakuru bari muri iyo ndege yagirije abategetsi ba Pologne ivangura rukoba yongera avuga ko bashize mu kaga ubuzima bwa Perezida Ramaphosa kandi bacereje abantu bose bari muri iyo ndege leta ya Pologne yisiguye ivuga ko ivyo vyagirije bidafashe Stanislaw Zarin ajeje vy'ibirere muri Pologne yagize ati bamwe mu bari muri iyo ndege nisho batabifitiye uruhusha nico gituma twanse ko bayivamwo bagifise ibirwanisho aho kwemera gusohoka atabirwanisho bahisemwo kuyigumamwo general walirud atwara igisata kijeje umutekano mu biro vya perezida wa afurika y'epfo yahakanye ibirego vya pologne nawe agira ati bavuze ko ataruhusha rwo gutwara ibigwanisho twari dufise ariko barabesha twari turufise uwo mutegetsi yamara yatanze umuco avuga ko bamwe mu bari muri iyo ndege bari bitwaje kopi gusa z'impusha zo kwinjirana mu ndege ibirwanisho Vincent Magwenya avugira perezida Ramaphosa wa Afrika y'Epfo nawe yavuze ko ivyabaye bibabaje ariko bitigeze bibangamira na gato umutekano wa perezida Ramaphosa kuko yashise umutekano ntangire i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo we yashitse i Kiev ku murwa mukuru wa Ukraine uno musi kwa gatanu akoresheje gari ya moshi yamuvanye muri Pologne. Yari yashitse muri ico gihugu ejo kwa kane akoresheje indege yegukira Afrika y'Epfo irerura abaperezida b'ico gihugu yitwa Inkwazi. Azova i Kiev ejo kwa gatandatu yerekeza mu gisagara ca Petersburg aho we na bagenzi biwe baturuka muri Afrika bazobonanira na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin.
radiyo ijwi ry'amerika tujye muri mari abaturage bazakora itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga rishya ejo bundi ku cyumweru ariko bose ntibayibona kimwe geoffrey mutagoma arabitubwira itora ku ivugururwa ry'itegeko nshinga ni rimwe mu yandi ateganijwe mu rwego rwo gutegura umukuru w'igihugu azaba umwaka utaha mu kwezi kwa kabiri abategetsi ba gisirikare bemeye gukoresha aya matora kubera igitutu bokejwe n'ibihugu bikomeye byo mu karere ubwo butegetsi bwari bwatindije aya matora y'ivugururwa ry'itegeko nshinga mu gihe cy'amezi atatu buvuga ko biterwa n'impamvu z'ibikoresho byo kuyategura bitaraboneka iri tora rigaragara nk'ikimenyetso ko ubutegetsi bwiyemeje kandi bushoboye gutunganya ibikorwa by'amatora muri iki gihugu cyazahajwe n'abarwanyi b'abajihadisite biganje mu majyaruguru yacyo ubwoba butewe n'ibibazo by'umutekano muke bwatumye ubutegetsi buhirika inshuro ebyiri zose muri iki gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe ariko ubutegetsi bwa gisirikare ntiburashobora guhosha ibibazo by'umutekano muke cyangwa guteza imbere ubuzima bw'abaturage muri iki gihugu kiri mu bikennye cyane ku isi kugeza ubu amatora yo ku cyumweru ntarumvikanwaho
ijwi ry'amerika abanyasudani ibihumbi n'ibihumbi barahunga buri munsi intambara iri mu gihugu cyabo benshi bakora urugendo rurerure bagana mu majyepfo bagera no muri kenya eugene mukankusi abenshi mu mpunzi z'abanyasudani bari muri kenya baba mu nkambi y'impunzi ya dadabu isanzwe ibamo impunzi ibihumbi amagana zaturutse muri somaliya no muri sudani y'epfo muri raporo yo muri uku kwezi umuryango w'abaganga batagira imipaka medecins sans frontiere msf wavuze ko iyi nkambi yarengeje urugero mu gihe hari n'abakomeje kuhagera kandi amikoro yaramaze kuba make cyane ibyageragejwe mu guhagarika intambara muri sudani ntacyo byagezeho cyakora abasesenguzi nka macariya munene wigisha ibijyanye n'ububanyi n'amahanga muri kaminuza US International iri Nairobi avuga ko Kenya ifite inyungu mu kurangiza ubushyamirane kubera ko umubare w'impunzi zigera ku butaka bwayo urimo kwiyongera inyinshi mu mpunzi z'abanyasudani binjira muri Kenya no mu bindi bihugu nta muntu n'umwe bafite wo kubafasha kandi baratereranywe nk'uko MSF bivuga Abdisalam Adan Mohamed afite ikigo gitanga amahugurwa i Nairobi aho impunzi zishobora kwiga ururimi gakondo rwaho bakanahabonera n'ubundi bumenyi yabwiye ijwi ry'amerika ko ari ngombwa ko ibihugu byakira impunzi z'abanyasudani bahunga intambara bigakora ku buryo bambuka imipaka mu mahoro kandi hagashyirwaho amazu afite umutekano yo kubakira ku mupaka avuga ko ibyo byafasha abantu bahunga imirwano ntibahungabane bakagira umutekano kandi bagahabwa inama kenya ubu icumbikiye impunzi zirenga ibihumbi magana atanu kandi umubare wazo uragenda wiyongera mu gihe ubushyamirane mu karere bukomeza gufata intera ndende bamwe mu basivili bahunze bafite icyizere cy'uko amahoro azagaruka mu gihugu cyabo bagatahuka vuba
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook, na facebook voa radiyo yacu maze mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho muri malawi ishyirahamwe inua advocacy riharanira uburenganzira bw'impunzi riramaganira kure ibikorwa by'urugomo birimo gusahura no gufata abagore ku ngufu ku mpunzi n'abanyamahanga iri shyirahamwe ryemeza ko birushaho kugenda bizamba muri iyi minsi kuva aho leta itangiriye gahunda yo gushyira mu nkambi ku gahato impunzi zituye mu bice bitandukanye by'igihugu mugenzi wacu geoffrey mutagoma yavuganye na innocent magambi ukuriye ishyirahamwe inua advocacy yamubajije niba amashusho y'ubugizi bwa nabi bukorerwa impunzi agaragara ku mbuga nkoranyambaga ariyo koko niba ari amashusho y'ukuri nivyo mu by'ukuri kuko leta ya malawi nk'uko mubizi kandi mwabitangaje imaze igihe ariko irarungika impunzi ziba hanze yo mu nkambi yazareka kugira zisubire mu nkambi ariko uburyo leta iriko irabikoresha ni uburyo mu by'ukuri bubabaje nkatwe tuvugane hagati y'akazina muntu abantu barakubitwa abantu baranyagwa abandi bafatwa ku ngufu abandi ni kuvuga ibibi biriko birakwereka ni byinshi kandi ibyo muvuga kandi mubona byo gusahura n'ibyo kandi byakora isakura abantu benshi rero ishyirahamwe ryacu icyo two turakora turiko turumviriza abantu byashikiye twandika ibyababayeko kugira turabe ko hari aho twabishikana haruguru kugira baronke ubufasha ubufasha buvuye mu bucamanza ibi bintu biraba ku mpunzi zose cyangwa kubona kwita abanyamahanga bari aho muri malawi cyangwa ni umwihariko ureba abanyarwanda gusa oya nturaba abanyarwanda gusa uraba impunzi impunzi cyangwa abantu baje bava mu bihugu by'ibiyaga bigari cyane cyane yego abanyarwanda abarundi n'abakongomani abakongomani bobo si si si cyane kuko bo ibintu byo gukora ibintu by'ubudandaji hano muri malawi ababyizukiyemo ni bake cyane ariko abasanzwe baboneka ko bafite imitahe ikuze n'abanyarwanda hama hakurikirwa n'abarundi ni ukuvuga biriko bifata cyane abarundi n'abanyarwanda kandi si mpunzi gusa hari n'abantu usanga bafite amapasiporo hari nk'abadokteri b'abarundi murundi w'umunyarwanda bakorera za blantaya nabo nyine barabafashe barerekana impapuro zabo ko bafite impapuro ziba baje ko kuko ntibigeze baba impunzi n'abadogiteri barakora baraniga ariko kubera umenga abantu ntibumva barabafata ariko hageze barabarekura hariho n'umukongomani afite ubwenegihugu bwo muri australia nawe nyine yaje kuramutsa abantu kuko yaje yagiye muri sotera avuye muri malawi yaje kuramutsa abantu nabo nyine baramufata bamushyira muri prison turamenyesha konsila yo muri australia kugira irabe icyo yamufasha ni kuvuga ubirazi mu by'ukuri rimwe na rimwe ntibyumvikana ibyo leta yavuze iteza gukora niba iriko birakoreka kuri ubu abaturage barimo biba kuriya barimo basahura kuriya hari icyo leta irimo kubikoraho yaba kubyamagana cyangwa gufata ababigizemo uruhare ntabyo turumva leta ivuga ivuga kuko iyo ibandanya kuvuga yuko ibiriko birakorwa bikorwa neza kandi byishyuririza amategeko mugabo ni iby'ukuri hari amajambo minisitiri yagiye avuga avuga ko impunzi nyinshi ziza zizana ibigwanisho akavuga ko impunzi ziri mu bantu bagenda batera akaguma mu gihugu cya malawi bakoresheje inkoho akavuga byinshi cyane rero n'ishyirahamwe rijejwe kurwanya hagati y'akazina muntu rya malawi rya muri leta ya malawi igerageza kugira icyo rivuze ko ariko minisitiri avuze ati hakurwanira hagati k'abanyamalawi muri ko muca umwanya mu kuvuganira abanyamahanga ni ukuvuga turizana yuko abantu mu by'ukuri bagenda basahura kuko malawi irakenye abantu tuzi turakenye rero habonetse abantu bavuga ati nimuze mwibe bano abanyamahanga abantu baraza nyine bakabikora ariko turezera yuko ubucamanza buzodufasha bukagarukira abantu bacu uravuga uti turizera ko ubucamanza buzadufasha ariko nanone ku rundi ruhande uti biraba leta irebera ntacyo turumva ibivugaho none biragenda bite ahazaza h'impunzi cyangwa h'umunyamahanga muri malawi urahabona he mu by'ukuri urabye ibiriko birakoreka ubu urabona yuko hari umwijima atakazoza k'impunzi gahari ariko turazi neza yuko imana itahevye impunzi na nicyo gituma dufise ubwira bwo gukora dukora tuzi yuko biteye bitebuke ukuri kuzomenyekana kandi kunaje ku mugaragaro icyiza ni uko ari abanyagihugu si bose banka impunzi bamwe bararira abandi bakavuga neza yuko ibyo leta ikirakora atari byo naho mbibona ko kuri ubu leta isa n'itareka irabibona ariko amavidewo arafatwa agahanwahanwa mu marezo sosiyo turizera yuko biteye bitebuke tutaronse ubucamanza hano tuzoburondera ni ku rwego rwa afurika cyangwa ku rwego rw'isi ariko tuzoboneka bwana inosa amagambo reka ngushimire cyane ikiganiro hahera ijwi ry'amerika murakoze cyane
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tujye mu burundi ibiro by'umukuru w'igihugu bivuga ko amabanki azarenga ku mub- ku mabwiriza abuza kwakira inoti z'ibihumbi icumi n'iz'ibihumbi bitanu za kera azafatirwa ibihano guhera ejo kuwa gatandatu hazemerwa inoti nshyashya zonyine gusa kuri iyi nkuru twumve eloge wirika neza ukorera i nairobi muri kenya muri zone rugombo mu ntara y'ibitoke mu buraruko buca uburengero abatari bake bazindutse baja gukabisha inoti mugabo ivyo bari biteze sivyo vyabaye bari biteze gutahana nshasha umukenyezi avuga ko leta yari ikwiye kurindiriza gusa abafise amakonti mu mabanki ariko abandi bagahabwa ikibiriraho bahayo dufise hama baduhe duce dutaha tuje gusoma nk'ubu ntayo makara mfise ntayo kugura amazi mfise ikutu tuyigura magana atatu cumbwira ko nda kuyasiga mu gahinga umukenyezi wundi nawe wo mu ntara y'ibitoke ati izi mpapuro duhabwa ntaco ziri bumare kuko tutari buzikoreshe mu gusuma ikibazo kihari nuko nuko duharira tubavuze ngo tuduha impapuro turagira ico tuza gusumisha ariko ngo abana baronke ico barya tugiye kugira ibibazo amazi nayo tugura amahera ivyo ifungurwa nizo tugura amahera kandi twajya tuba tuyakoreye hehe twosaba leta yuko yoza ikazituzanira amafaranga tukabahayo dufise bakaduhindurira bakaduha amashasha nkuko bavyipfujije bamwe mu bajejwe intwaro baganiriye n'ijwi rya amerika nka gilbert irakiza atwara komine rugombo barahumuriza amakenga nahere kuko bira- biratunganijwe neza uza gutanga amahera araza guhabwa akaresi gahuye n'amahera atanze bisigura ko rero amahera atanze bazibamuzanira uko nyene ahubwo gusa ubwo buresi baburiza kububika neza ariko turafise n'amarogisi tuza kubandikamwo ico cizere bamwe mu banyagihugu bagifise kubera basanze indongozi zo ku nzego z'ibanze aho baroye guhinduriza inoti twebwe ntabwo badufise kubera yuko abatwari ku mitu- ku mutumba turi kumwe nibo banabizi cyane badufasha badufasha muri byo nta ngorane n'imwe dufise mu- kuri- nta- nta kibazo cyo kutakara dufise ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura abaguzi baganiriye n'ijwi rya amerika batubwiye ko bafise ibibazo vyo gusuma kubera haba mu mabisi canke mu masoko atawemera inoti za kera n'aho ibanki nkuru y'igihugu yatangaje ko zicemewe gukoreshwa ugeze mu kamenge byanse ko nurira bisi baca bansaba ngo ntatanze ibihumbi bibiri niyo ngo yemewe ibihumbi inoti ya- ya ya bitanu ntibayakire inoti ya cumi ntibayakire baronse igihano co ni igihano kuko ubu munyagihugu ntakija gusuma ngo aronke aronke ahasumire Ntasu- ntashobora gusuma atanze amahera ibihumbi bitanu ntibayakira atanze ibihumbi icumi ntibayakira none twebwe abanyagihugu bato bato turiko tuzirike no mu mabotike ntibayakira twebwe tugiye kwicwa n'inzara ntaho tuyatwara mugabo kuyatanga akantu kuri bisi ku isoko hehe kuyaherera si abaguzi gusa bafite ingorane n'abadandaza nico kimwe nk'uyu mugabo wo ku murwa mukuru w'intara y'amakamba mu manuko yahuye n'ijwi rya amerika rikazengurukana inoti z'ibihumbi icumi banse kuri banki jewe ngaya ayari mufuko ndayazanye ngaha kuri BGF niho nicaye ariko ndabuze ubu yambungira baranse kumvungira mu isoko akazima yenda kora ntibikoreka vyanse abayazanye bahibazana binyene manini manini ivyo vyose urumva ni ngorane umucuruza wundi nawe ati uko zivugijwe niko zitambwa nuko no musi tutaba tugihemera ubu- ubu- ubwo tuntu ndacuruza n'umunsi ntaducuruza nca ndemera kurindira ko n'ingingo ya leta kuko nk'ubu ndogwaza uyu munsi nkagwaza umuntu ntayaronse gushika gushika ejo umva wa muntu ashobora gupfa uno mutani boyi akorera ku modokari yunguruza abantu kugera hafi y'umupaka wa kongo mu gatumba we yifuza uwamuvunjira akamuha inoti zemewe n'aho yohomba je notuma basi nkora ivyo bintu icumi bakankora kw'igihumbi mugabo basi yashanje basi kabonekana mu ntara ya gitega hagati na hagati abanyagihugu nk'uwo mugabo babwije ijwi rya amerika ko ikiringo catanzwe ari gito bakabona ko amahera atari make azopfa ubusa kuri beneyo ibyo gundira amafaranga byari byo ni uko batanze ikiringo gito umva amahera menshi ari mu misozi hagati nabo arapfa yo yose ngo ariko urumva tatubana inkaratasi kandi atejwe kwabigize ibyo bariko baragira kwa ipimege bakuru bakoma aribyo arimwe mu bijejwe kandi mwayivyo bigatuma twarayivyo amahera abahu ni iminsi ibiri isigaye cyangwa umunsi umwe urupapuro mu- urupapuro mu rundi mu mpera z'indwi heze perezida ndayishimiye yari yagabishije abarundi kuri kino kibazo ari mu nama n'abategetsi mu gisagara c'ubutunzi bujumbura amahera yari yashize imbere yose naze aje mu butunzi bw'igihugu kandi nari nabivuze abantu bakaba bavuga ngo ngo ni mudomo mudomo tu nasema sema inaisha wewe atavuga ngo okinalema seseriye mukuru w'ishirahamwe rikomere guhanya isesagurwa ry'amatungo ya leta gabriel rusira avuga ko umugambi atari mubi mugabo mu kiganiro y'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane yavuze ko wari ukwiye gukorwa n'abahinga babunyoye sinzi ayo mamezire bafashe none abo bantu bazoyatora bafise kere kompetansi zo gutora amafaranga kuko ibintu by'amafaranga birafise amanorme bigomba gukurikiza hariho mode norme comptable bikurikiza ivyo rero sinzi ko abo bantu b'abadministrative babizi gera kuwa gatandatu bariko arakora hari uwushobora kuyabona ari ngaha ari mu administrative ati "Eh, akavuga ati je mfuma mfa kwa gikora reka ndayacishe gire ndabe harakwiye umugwi w'abahinga ine kipe d'expert indepanda apana basavye ibiro vy'umukuru w'igihugu vyatangaje ko ata kiringo kizongerwa afise inoti za kera kuwa cumi n'umunani ukwezi hazemerwa inoti nshasha gusa eroje urikaneza ijwi rya amerika
ijwi rya amerika tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo imirwano yabaye ejo bundi kuwa gatatu n'ejo kuwa kane hagati y'abarwanyi b'abazalendo na m23 ikalenga muri masisi ni mu ntara ya kivu ya ruguru iri mu bituma urwango rwiyongera hagati y'abatutsi n'abahutu batuye muri ibyo bice ibindi tubibaze ari asanka darius iyi mirwano yatangiye kuwa gatatu mu midugudu ya butare kahira na karenga muri teritwari ya masisi iyo mirwano nayo yatumye amazu menshi muri utwo duce atwikwa amakuru dukesha abatuye muri utwo duce bavuga ko ibintu byabo byinshi birimo amatungo agizwe n'inka ihene n'izindi byasahuwe n'abakekwa kuba ari inyeshamba za ma makumyabiri na gatatu bwana mbabazi ritiye umuturage wari utuye ikahira hafi ya butare ahabereye iyo mirwano yabya ijwi rya amerika uko byari byifashe mbere y'uko ahunga mu mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ushize bamaze kujyana izo nka mu gitondo kare kuko bazijyanye mu museke kare kare muri ya masaha abantu bari gusuzuma hanyuma niho bakomeje kuzamuka baragenda bafata inka nkeya ziri hakurya muri bwa bukomane barazivudukana tubareba bazirenganira hepfo barabirinduka barataha gutaha bageze ku- ariko ubwo mu gutaha abandi basigaye batwika amazu mu gasantere nuko barashumura barataha kuri uyu wa kane vikanya amakuru avuga ko amazu menshi y'abatutsi n'abahutu yatwitswe impande zose zirashinjanya gukora urwo rugomo ibi byatumye amagana y'abaturage ahunga gasimba egide twavuganye nawe ari mu nzira ahunga bamaze gutwika hafi amazu cumi n'ane n'aya cumi n'imwe ya nimugoroba tena amazu hafi makumyabiri n'ane yose amaze gutwika kandi uko batwitse imigari n'indi niko ari kugenda afatwa afatwa afatwa afatwa hari ya televansiyo benda kudukorera ahangaha abarundi nabo kutureberera gusa ayo mahoro baje kugarura adashobora kumaze kabisa yose nta kintu mbayemo lawrence kanyuka umuvugizi wa m23 yamaganye abashinja uwo mutwe avuga ko urwo rugomo rurimo kubera mu duce turi hafi n'ibirindiro by'ingabo za leta frdc n'indi mitwe irimo fdlr irwanya ubutegetsi bw'u rwanda n'imitwe ya mayimayi yasabye umuryango wabibumbye n'andi mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu gutabara aba banyekongo bicwa buri munsi ibi bikorwa byabereye i kiroriro aho tutari ayo mazu yaratwitswe ariko m makumyabiri na gatatu ntabwo ifitiye ingeso igomba kuba ari fdr nyatura n'izindi mitwe z'inyeshyamba zivuga rumwe na guverinoma y'i kinshasa
mu ngaruka iyi mirwano yagize harimo urwango rukomeye rwatangiye kugaragara hagati y'abatutsi batunga urutoki inyeshyamba za fdlr ubwicanyi ku rundi ruhande abahutu nabo bagashinja umutwe wa ma makumyabiri na gatatu ugizwe n'abatutsi benshi ubwicanyi no gutwika amazu yabo bimenyimana inosa uhagarariye umuryango w'abahutu mu ntara ya kivu ya ruguru yasabye abaturage kunga ubumwe ariko ahubwo ikibabaje ni uko iyo hari imirwano nk'iyo abaturage aribo baho- bahura n'ibibazo ugasanga abaturage barahunze bahuye n'ikibazo Eh, ikindi gitangaje ni uko eh, M23 ubwayo pe mu masezerano kuko bumvikanye na guverinoma ko bahagarika imirwano ubwo rero nje ndi gutekereza ko eh, muri iki gihe turimo eh, inama nagira abaturage ni ukutivanga mu bibazo bya gisirikari rero abaturage bacu ari abahutu ari n'abatutsi bose icyo nabasaba ni ukwirinda kwinjira mu ntambara bakaba banetere umusesenguzi angelique nyirasafari ukomoka ingungu muri masisi we atunga agatoki abanyapolitike yavuze ko bashyigikira imitwe y'inyeshyamba kugira ngo iteze umutekano muke bagamije kuburizamo amatora arasaba abaturage kubirengagiza koze ya mbere abapolitisiye cyangwa se abadepite ntawamenya cyangwa se abaridere runaka bashaka kwitwaza imitwe runaka kugira ngo bateranye abaturage ntabwo masisi yari yakora byo arorema arorema itegura amatora ese bazakora arorema gute imitwe yose y'abazarendu ino ni hino n'umutwe wa mventura nawe wahagurutse wagarutse muri masisi wahagurutse ino konfi ihari ifite konsekanse nziza ku bapolitisiye wenda bari kubakoresha ati ntabe amatora tugumye tugume ku butegetsi forfe ikibazo cy'imvanguramoko ni kimwe ku bitera umutekano muke mu ntara ya kivu ya ruguru david karambi uhagarariye umuryango w'abatutsi mu ntara ya kivu ya ruguru hari inama yagiriye guverinoma n'izo kominote uko ari ebyiri ni akababaro nkaba nifatanije mu kababaro n'iyo miryango yose yaba iy'abatutsi n'iy'abahutu yahuye n'icyo kibazo cyatewe n'abo banzi nkagira ngo nsabe ubuyobozi tabara bariya baturage muri rusange nibadafatira ibintu hafi bishobora kuvamo umwiryane bakavuga ngo ni abantu b'abahutu batwitse amazu yabo
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda uwo muziki ubusanzwe no siporo ariko ndakeka wihuse ubundi twari tugiye mu rwanda nyine ariko rero ku nkuru y'abanyamategeko batumvikana abanyamategeko bunganira aimable karasira uzaramba n'abavoka bamuburanira umwe muri bo yagiranye ikiganiro cyihariye na eric bagira ubusa nagira ngo mubyumve kuva na kera kuri sehashika ntabwo mudenge bigeze bumvikana mudenge yaramubwiraga we ngo ntabarwaye ubwe abona ngo abona ari muzima ngo aribyo yigira kandi baganga bo kuri sehashika nibo bamwumvaga bakamwitaho bakamukorera terapi bakamuganiriza ariko mudenge we ntabwo rwose bigeze bakorana na rimwe yaramubwiraga ngo nibyo yigira yaba ari imwe mu mpamvu rero karasira yatumye batamusuzumira muri gereza niyo mpamvu amfeti yabonye mudenge ahita avuga ati we mudenge urabizi ko kuva na kera umbwira ngo ndi muzima n'ibyo nigira ntabwo rero wari wowe waza hano ngo uje gukora ngo gukora egisperitize yanjye kandi ibyo uvuga dusanga tubiziranyeho mu ibaruwa yanyu murasaba iki rero nanditse nsaba yuko igihe karasa yamaraga icyumweru indera hari umuganga wamusuzumye ari nawe wakoze raporo avuga yuko karasira akwiye gushyirwa muri hosipitalizasiyo mu bitaro yewe rero nasabye yuko karasira yajyanwa mu bitaro nk'uko dogiteri aritire yabivuze akavurwa mbishingira no ku ngingo ya mirongo ine y'itegeko rigenga amagereza ryo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bivuga ko umurwayi ufungiye muri gereza afite uburenganzira bwo kujya mu bitaro bya leta leta ikishyura cyangwa se akajya mu bitaro bya pirive akishyurira ariko icyo ni nacyo umucamanza yari yategetse ko agomba kuvurirwa indera umucamanza ntabwo yavuze ko ari ukujya kuvurwa yavuze ko ari ukajya gusuzumwa kugira ngo bemeze ibijyanye n'uburwayi bwe n'urugero rwabyo n'iki mu bijyanye n'urubanza none kuba aba baganga bavuga ko bagiye imageragere bagamije kumusuzumirayo kubera ko ngo indera mbere yari yahanze icyo ngicyo ntabwo icyo mwumva ko cyaba gifite ishingiro icyo nta shingiro gifite kuko kameme dogiteri aritire ajya kumukorera iriya raporo nuko yari yamusuzumye akabona uburwayi afite kandi yahamaze iminsi itanu cyangwa itandatu kuba dogiteri yaramusuzumye akemeza uburwayi afite njye ndumva ibyo ngibyo bihagije kuko indwara zo mu mutwe ntabwo ari indwara nka malariya zisaba gutanga amaraso muri laboratwari
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho rero tugeze kuri wa mwanya wa siporo ikipe y'igihugu y'u rwanda y'umupira w'amaguru amavubi izahura n'ikipe y'igihugu ya mozambique ejo bundi ku cyumweru i huye mu rwanda jean claude munyandinda arabikurikiranira hafi mu mupira w'amaguru ejo bundi ku cyumweru ikipe y'igihugu y'u rwanda izahura n'ikipe y'igihugu ya mozambique ni umukino w'umunsi wa gatanu ari nawo ubanziriza uwa nyuma mu matsinda mu rugendo rwo guhatanira itike yo kuzajya mu mikino y'igikombe cya afurika cy'ibihugu kizakinirwa muri cote d'ivoire umwaka utaha uyu mukino w'amavubi y'u rwanda n'imbarabara za mozambique uzabera kuri stade huye butare guhera isaa cyenda ikipe y'igihugu ya mozambique yamaze kugera mu rwanda ikaba icumbikiwe muri imwe muri hoteli ebyiri zonyine z'inyenyeri enye zibarizwa mu mujyi wa butare indi hoteli ya kabiri yo kuri uru rwego niyo icumbitsemo abasifuzi bazayobora uyu mukino ari bo Gorbar Mustafa Mukrane Gurari Muzit Hamza na Lutfi Bekwasa bose uko ari bane bakaba bakomoka muri Algeria ikipe y'igihugu y'u Rwanda nayo yari itegetswe gucumbika mu ihoteli nibura y'inyenyeri enye ariko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ryageze aho riradohora ubu ngubu abasore b'amavubi bakaba bacumbitse muri hoteli iherereye Indora mu karere ka Gisagara mu itsinda rya cumi na kabiri u Rwanda ruherereyemo ejo kuwa gatandatu hazaba umukino uzahuza Benin na Senegal mu mujyi wa Cotonou muri iri tsinda senegali niyo ya mbere ikagira amanota cumi n'abiri mu mikino ine ku mwanya wa kabiri turahasanga mozambique na bene zombi zifite amanota ane naho u rwanda rukaza ku mwanya wa kane ano wa nyuma n'amanota abiri jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali jean claude munyandinda urakoze ni nawe udupfundikiriye aya makuru banywanyi bacu mwese aho muva mukagera mbashimiye ko mwayakurikiye maze rero mbifurije umugoroba mwiza n'amahoro n'amahirwe murakarama